radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
mwaramutse oriyana mwaramutse namwe muteze amatwi muri kano gatondo turayahera muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini imyiyerekano ikomeye yiyamiriza uko leta iriko iravyifatamwo ku kibazo c'umutekano yarabaye mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hari ejo ku munsi wa mbere inyuma y'aho abantu hafi cumi n'umwe bagandaguwe mu gitero c'abaroberi cabaye mu mpera z'indwi irangiye umuhari w'iterabwoba adf umwe mu mihari yitwaje ibigwanisho igisibije muri ico gihugu warisha abantu cumi n'umwe wongera unyuruza abandi babiri mu mihana y'ahitwa masambo mu ntara ya kivu y'uburaruko ku munsi w'imana nk'uko bivugwa n'umukuru w'umutumba winye wa benga imihari iharanira agateka ka muntu hamwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca beni basabye ko haba iminsi y'imyiyerekano mu gacerere kuva ejo ku munsi wa mbere kugira biyamirize umutekano muke urangwa muri utwo turere hamwe n'ifungwa rya bagenzi babo baharanira impinduka basaba umutekano muri ico gihugu kuri uyu wa kabiri sepeyi iratangura kuburanisha urubanza rwa mbere ku vyaha vy'intambara vyakorewe mu ntara ya darfuru muri sudani uwagirizwa ivyaha yitwa Ali Muhammad Ali Abdi Al Rahman azwi kandi ku izina rya Ali Kushaibe yari umwe mu bayobozi bakuru b'umuhari Janjawide yagirizwa ivyaha vy'intambara hamwe n'ivy'ikiremwa muntu bingana mirongo itatu na kimwe birimwo gutoteza gufata ku nguvu no guhohotera inzirakarengane ariko we akabihakana ali kushaibe niwe ubwiwe yishikanye mu maboko ya sepeyi muri repubulika ya central africa mu kwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri yaciye arungikwa mu ibohero rya sepeyi irahe mu gihugu c'ubuholande yari amaze imyaka cumi n'itatu arondegwa mu miryango iharanira agateka ka zina muntu urubanza rwa ali kushaibe n'intambwe ikomeye ku butungane bw'abahohotewe ishirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko intambara yo mu bihumbi bibiri na gatatu mu ntara ya darfur yahitanye abantu bagera ku bihumbi amajana atatu yangaza n'abandi barenga imiliyoni zibiri muri afurika kandi perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ejo kuwa mbere yatangaje ko ingingo zose zari zarafashwe zo kurwanya ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda zitazoba zigikurikizwa kuva isaha zitandatu z'ijoro z'uyu wa mbere ushira uyu wa kabiri yavuze ko igihe kigeze ko cyo gusubira kugwiza umwimbu w'ubutunzi bw'igihugu perezida ramafuza yavuze ko igihugu ciwe casinzikaye cane kuruta ibindi ku mugabane wa afurika cyavuye ku bantu amajana na mirongo ibiri bafa ku munsi mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze ubu gishitse ku bafa cumi na babiri hari mu ndwi iheze leta yahisemo kurangiza izo ngingo igihugu cyafashe kuva ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwa gatatu bibiri na mirongo ibiri ubutunzi bwa afurika y'epfo bwarasubijwe inyuma n'ico kiza aho abashomeri biyongereye gushika ku bice mirongo itatu na bitanu n'ibice bitatu ku ijana mu mezi atatu ya nyuma yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe perezida ramafuza yavuze ariko ko izindi ngingo nko kwambara udufukamunwa mu mazu yugaye bizogumizwaho mu minsi mirongo itatu iri imbere
washington ijwi rya amerika
hanze y'umugabane wa afurika perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yasabye ejo kuwa mbere ko perezida w'uburusiya vladimir putine aburanishwa ku vyaha vyo mu ntambara amwagiriza ivyaha vyakozwe n'abasirikare b'uburusiya buca ni mu micungararo y'igisagara ca y'umugwa mukuru kiyeve wa ukraine umushikirizamanza mukuru wa ukraine yavuze ko ibiziga vy'abantu amajana ane na cumi vyatowe muri ako gasagara inyuma y'aho abasirikare ba ukraine bahasubiriye perezida wa komisiyo y'ishirahamwe rya buraya ursula von der leyen nawe yashikirije ubutumwa kuri twitter ejo kuwa mbere kw'ishirahamwe rya buraya rizorungika abakora amatohoza muri ukraine kumufasha gutohoza kuri ibyo vyaha vyo mu ntambara uburusiya ariko bwarahakanye ibi vyagiriji ko bwishe abasivile muri buca umushikiranganji w'uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrov yavuze ko ibiriko birerekanwa mu micungararo ya kiyeve ari agasomborotso kerekana urwanko igihugu ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifitiye igihugu ciwe c'uburusiya
washington ijwi ry'amerika
ibiganiro kuri nikireyere leta z'ubumwe za amerika na irani biragirizanya byaragirizanije ku wa mbere byo kudindiza ibiganiro ku gusubira mu masezerano ya nikireyere bimaze indwi byarahagaze umuvugizi w'ubushyikiranganji bwa irani bujejwe imigenderanire n'amakungu sayidi Kati- katibazi yavuze ko intumwa z'igihugu ciwe muri ivyo biganiro zitazosubira ivyene muri otirishiya ahamaze umwaka ariko harabera ivyo biganiro avuga ko amerika ibwirizwa gutorera inyishu ibibazo bikidindije biganiro uwo mutegetsi yabwiye abamenyeshamakuru ko irani itazoja ivyene mu biganiro bishasha vyo guheraheza ayo masezerano mu gihe amerika itokemura ibibazo bigisigaye ariko ntiyavuze ivyo bibazo ivyo ari vyo ariko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri amerika ned price we yavuze ko ahubwo ari irani itariko iratanga inzira ishikana ku masezerano price yaragabishije ko umwanya uriko uragenda aho irani irushiriza kwegereza ngo gukora ikigwanisho c'ubumara ca nikireyere
urakoze aloyizi bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije abakozi ba leta co kimwe n'abikorera utwabo basanga ibiciro vyo kuriha amazu bapanga mu bisagara vya gitega na bujumbura biri hejuru cane ku buryo ko kuronka uburaro bitoroshe mu gisagara ntibiroshye kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu biguma biduga buri munsi ku munsi uraraba nk'inzu y'ibyumba bibiri na saro ugasanga harimo dushe tuwarete ukaza wumva bayisize ku majana abiri n'itanu hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo ibihumbi mirongo itanu abo ni bamwe mu bantu bapanze amazu muri ivyo bisagara tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere mu rwanda sentare yungururizwamo imanza yagumijeho igifungo c'imyaka mirongo ibiri n'itanu cari carakatiwe rusesabagina paul bavuga ko yagize mu bikorwa vy'iterabwoba mu gihe ni mu gihe nsabimana calixte sankara yagabanijwe igihano avanwa ku myaka mirongo ibiri ahanishwa cumi n'itanu asumta kaboyi i kigali mu rwanda aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
ni icyemezo cyafashe umunsi wose gisomwa abacamanza basimburana nyuma y'amasaha arenga umunani urukiko rusoma uko urubanza rwagenze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere nibwo urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko rusesabagina paul ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu yari yarahawe mu rukiko rubanza urukiko rwavuze ko ibyo urukiko rubanza rwemeje ko rusesabagina yemeye ibyaha ku buryo budasubirwaho nta shingiro bifite ko rusesabagina yemeye icyaha gusa ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha nyamara ageze imbere y'urukiko ntiyongera kucyemera ahubwo yahisemo kwivana mu rubanza urukiko ariko rusanga kuba rusesabagina ari ubwa mbere akurikiranyweho ari impamvu nyoroshyacyaha rwanzura ko ahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu rumamije icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba kuri nsabimana karisiti sankara wari umuvugizi wa frn yari yasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamugabanyiriza ibihano nsabimana karisiti sankara yari yagaragarije urukiko rw'ubujurire ko umucamanza wa mbere yirengagije ibyo yakoze yirega akemera icyaha ndetse agasaba imbabazi sankara yari yabwiye urukiko ko yatanze amakuru yose yari afite kugira ngo ubutabera bugere ku ntego yabwo sankara yari asabye urukiko rw'ubujurire ko rwamuhanisha igifungo cy'imyaka itanu urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko urukiko rubanza rutahaye agaciro kwirega no kwemera icyaha kwa sankara n'amakuru yatanze maze rwanzura ko akwiye kongera kugabanyirizwa ibihano rumuhanisha igifungo cy'imyaka cumi n'itanu aho kuba makumyabiri yari yahawe mbere herimani nsengimana wasimbuye sankara ku buvugizi bw'umutwe wa frn we yahawe imyaka irindwi ivuye kuri itanu yari yakatiwe n'urukiko rukuru umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwari rwamugabanyirije ibihano cyane kandi nta mpamvu mark nizeyimana wari ufite ipeti rya koroneli mu ngabo za efreni nawe yagumishijweho igihano cy'imyaka makumyabiri umugore rukumbi warezwe muri uru rubanza ngeri na mukandutiye wari warakatiwe igifungo cy'imyaka itanu ubujire bwamuhaye imyaka makumyabiri umucamanza yavuze ko ibyaha yakoze ari insubiracyaha kuko yari yakatiwe n'urukiko gacaca rwa rugenge mu mujyi wa kigali igifungo cya burundu rumuhamije ibyaha bya jenoside nubwo muri rusange ibihano byatanzwe n'urukiko rw'ubujurire rusanga byiyongereye ugereranije n'ibyari byatanzwe ku rwego rwa mbere hagaragaye abaregwa bahawe igihano gito barimo jean chrétien ndagijimana umuhungu wa generali irategeka wilson wari umukuru wa fpr wahawe igifungo cy'imyaka itatu urukiko rwavuze ko uyu musore yajyanywe mu gisirikare ku gitutu cya se kandi ko yinjiye mu gisirikare akiri umwana nubwo hari abaregwa bahawe ibihano binyuranyije n'ibyo bari basabye umuvugizi w'inkiko mu rwanda arison mutabazi yabwiye radijwi rya amerika ko urukiko rw'ubujurire arirwo rwa nyuma rujuririrwa kuri supreme ntabwo ijurirwa ubujurire busanzwe burangirana n'urukiko rw'ubujurire yararangiye keretse inzira iba isigaye ni iyo gusubisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane ariko izo ni porosidire zindi zihari bimwe bashyira umuvunyi ubanza urukiko rwusumbye rwafashe icyemezo rwakwanga ukabona ukajya ku muvunyi wava ku muvunyi ukabona rukagaruka ibintu nk'ibyo ngibyo niyo porosidire yo gusubisha ku mpamvu z'akarengane ariko iyo ni porosidire yihariye ntabwo ari porosidire isanzwe kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru urukiko rwari rugisuzuma ibijyanye ibigendanye n'indishyi zaregewe muri uru rubanza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali umuryango wa paul rusesabagina wavuze ko icemezo ca sentare atashingiro gifise umukobwa wiwe karine kanimba yabwiye ijwi rya amerika ko bazokomeza gusaba ko arekugwa ku nshuro ya mbere umuryango wa rusesabagina watangaje ko rusesabagina yagize ikibazo c'umutsi wo mu bwonko avc Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura amubwira uko bakiriye ingingo ya sentare ntabwo byadutangaje kuko um, kuva papa baramushimuse bamukoreye iyicarubozo bamwima uburenganzira bwe bwose bamwima n'imiti ye bamwima bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo bino twari tuzi ko bizagenda gutya ubungubu twebwe tuzakomeza kampanye yo gusaba yuko arekurwa none se murateganya iki muzakora cyane cyane ko icyemezo cyafashwe nta handi gishobora kujuririrwa runo rubanza ni politiki ku buryo twebwe tuzakomeza kampanye yacu yo gusaba yuko papa arekurwa iyo kampanye irimo irakomeza gukura ku isi yose abantu benshi baza basaba yuko papa arekurwa icyumweru gishize onu imaze gusaba yafashe umwanzuro isaba yuko papa arekurwa bavuze yuko bamushimuse bamugeza mu rwanda mu buryo butemewe bamukorera iyicarubozo ko urwo rubanza rutagombaga kuba noneho rusaba u rwanda yuko bamurekurwa byihuta bakanamuha indemnite ku buryo tuzi ko onu iduhagarariye inyuma ihagarariye kumwe na papa kandi nabo bazakomeza bamuvugire n'abandi bose rero ku isi bapasije amaresolution birirwa babwira leta y'u rwanda kumurekura nabo bazakomeza uru rubanza rwabaye adahari birumvikana kubera ko yivanye mu rubanza avuga ko ntacyo abutegerejeho mu rwego rw'ubutabera ariko se ku batamubonye ubuzima bwe bwifashe gute magingo aya ubu ngubu papa ararwaye cyane tusabye yuko abantu bose abanyarwanda bose bamusengera natwe tuzakomeza tumusengere uzi ko papa yagize avc kubera ko bamwima imiti ye afite na paralize mu maso ku buryo turatinya cyane ko ibintu bizakomeza kugenda nabi bamwima imiti ye imiti akeneye kugira ngo ashobore kubaho rero tufite ubwoba yuko bazakomeza kumugirira nabi ariko ubu ngubu papa ntabwo ameze neza mu kanya wavugaga icyemezo cyafashwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rurwanya ifungwa ry'amaherere mwacyakiriye mute icyo cyemezo gisaba ko umubyeyi wawe yafungurwa onu yavuze yuko ruriya rubanza rutagombaga kuba yuko papa ari imfungwa politiki yuko bamushimuse yuko agomba kurekurwa ko kandi bagomba no kumuha indemnities bamufashe arbitrarily nibyo onu yas- yavuze kandi isaba yuko u rwanda imire- imurekura ikindi cyabaye ni uko ha- abantu bakurikiye urubanza bavuze ko urwo rubanza rutagombaga kuba abo bantu bakurikiye urubanza ko u rwanda yahaye um, yahaye uburenganzira bwo gukurikira byo kuza kwicara mu rubanza ngo babukurikire ari u rwanda rwafunguye umuryango ngo baze babirebe barabirebye rero basorora raporo uyu munsi bavuga ko runo rubanza rwari ruri ikinamico ko nta justice yari irimo yuko papa ari ifungwa rya politiki bakavuga ko uwo mwanzuro wafashwe nta shingiro bufite karine kanimba ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venuste leta y'u burundi ibicishije mu kigo obuha kijejwe uburaro mu gihugu imenyesha ko igiye kuvyura politike yo kubaka uburaro rusange ibisagara vya bujumbura na gitega bimaze kongera igitigiri c'ababibamwo ku buryo bigenda bizimba kurusha inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo bo mu burundi tuyishikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari i kigali mu rwanda
Bamwe mu bifuza kuba mu bisagara bitandukanye by'Uburundi bamenyesha ko kuronka uburaro muri kino gihe bitoroshe bafatiye ku mushahara baronka buri kwezi baba abakora ubuzi bwa leta canke abakorera abikorera utwabo basanga batagishobora gupanga amazu abayazanye n'ijwi ry'Amerika bavuga ko aho baronse amazu basanga ibiciro ari umurengera mu gisagara ntibireshe kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu biguma biduga buri munsi ku munsi nk'inzu nk'umuhatango yabamo ku bihumbi mirongo itanu ugasanga bagera modobwirizako uriko uraraba nk'inzu y'ivyumba bibiri na saro ugasanga harimo dushe tuwarete ukaza wumva bayisize ku majana abiri n'itanu hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo ibihumbi mirongo itanu kugira ngo bikunde wongereko canke usohoke kandi usohotse barayongerako nyene gushika ubu unye ikintu co gupanga ni ikibazo kuri twebwe abanyagihugu iyo myidogo irafise ishingiro kuko umugambi wa leta wo kubaka uburaro rusange umaze imyaka myinshi warahagaze nk'uko bivugwa na gaspar kubako yigeze kuba umushikiranganji wa leta y'uburundi ajejwe inyubako yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ibituma abiyubakiye izabo bazizimbako hariho n'inyubako uh, zubakwa na leta hama bakaziha abantu bafise uburyo bubayabaye bagashobora kugenda barariha buke buke nko ku myaka cumi cumi n'itanu n'ishika mirongo ibiri rero uburaro uno munsi biragoye gusigura ingene vyifashe kubera kuko leta nticubakira abakozi bayo ibyo kubakira abakozi ba leta sinovuga yuko bitakibaho mugabo vyaragabanutse cane kuko ababandanya baronka amaparasera bariho mugabo urumva byaba birimo ingorane hama harimo umusunikano hama harimo induru muhora muvyumva abapanze amazu y'abigenga babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko badatahura igituma aguma aduga ibiciro basaba leta kubaremurira uwo mutwaro biratugora kumenya icyo bisunga kugira ngo baduze inzu mu gihe usanga na meri itaba yadugije ibiciro by'inzu ikora iryagumya n'iryarindi mugabo twebwe abantu ba- bapanze ugasanga baguma badutugirizaho nk'abatushikira kure mwotumenyeshereza abategetsi bo hejuru bumve yuko turarushe gose kandi abapangisha bagerageza kutwigenzaho kugira dusohoke kuko dusohotse baca baduza amazu ni ukuri turasavye bige iki kibazo co gupangisha amazu gaspar kobako yigeze kuba umushikiranganji ajejwe inyubako nawe nyene asaba leta gutorera umuti ico kibazo gitera kibandanse aranatanga n'intererano y'ukuntu vyogenda warubatse inzu yawe ku ideni uzokwishura eh, ku myaka cumi cumi n'itanu mbere na mirongo ibiri ubwa mbere banki iteza kuyishura hanyuma ifaranga ryarataye agaciro uko rigenda rirata agaciro rero nyene inzu agenda arakurikiza ibiciro vy'ukugene amafaranga agenda arata agaciro ugasanga wa umuntu nawe agenda gupanga iyo nzu imushahara ntuduga nawe nyene uta agaciro twibaza yuko inzira ya mbere ariko leta yotegura ibibanza bitunganywe neza no kubaka uduza hejuru ni ukuvuga yuko barondeye nk'aho bokubaka eh, dufate ko ari nk'ikirometero kwadarato amazu maremare menshi ubwa mbere yozimbuka hanyuma ukubakira benshi leta y'uburundi ibicishije mu kigo obuha kijejwe uburano mu gihugu iri ku kivi mu ntumbero yo kuronsa ababishoboye aho bubaka ubwo buraro jean pierre gatore umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ibiriko birarangurwa umuntu yotanga bikuru bikuru biriko birakogwa na cane cane ibibanza byari bimaze gutunganywa ubu unye turiko turarondera impapuro turonderera abene igihugu aho umuntu yotanga nk'akarorero nk'ibujumbura eh, ziriya za nkangabusoro kizingo bihara gisyo nyabugete eka mbere si bujumbura gusa uvuga ingozi kuri site byegwa imuyinga mukoni mwiyeka mbere n'ahandi iruhande y'itangwa ry'amaparisera ku bashobora kwiyubakira uburaro leta irifuza kuvyura umugambi wayo wo kubaka inyubakwa rusange umugambi ugeze ku ntambwe ishimishije nk'uko bivugwa n'uwarongoye ikigo obuha tubonye turiko turarondera abashobora kudufasha kubaka izo nyubako rusange turi kumwe ni banki y'uburaro turafise n'abandi bagwizatunga baba bo mu burundi canke bo hanze bariko baraza kugira ngo bashobore kubaka izo nyubako rusange aho twovuga nk'abo twita iziri togo arabe contractors hariho na, na banki mondiale n'abava mu gihugu ca oranje eka mbere akaba bava mu gihugu c'ubushinwa bariko baraza ari benshi rero turibaza yuko mu minsi iri imbere tugiye kubaka inyubako rusange nyinshi hirya no hino haba i bujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu umuyobozi mukuru w'ikigo obuha amenyesha ko mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi ibicishije mu bushiranganje mu vyo bujejwe harimwo gutunganya amatongo leta iriko iregeranya amatongo yose yegukira ayo nayo akazubakamwo uburaro rusange abazoyubakamwo bazoriha bukebuke gushika aho bubegukira mu burundi ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta olicom ryarashize ahabona icegeranyo c'ibikorwa ryaranguye mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri ico cegeranyo iri shirahamwe rikaba ryagarutse ahanini kwinyuruzwa ry'amafaranga arenga imiliyaridi amajana ane z'amafaranga y'amarundi inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tiave ndayishimiye muri raporo ngarukamwaka yashizwe ahabona n'ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta oricom kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ryagarutse ahanini ku mafaranga yanyurujwe ndetse aranasesagurwa n'ibisata bijejwe gutanga amasoko ya leta mu burundi ivyo dukesha abakunzi b'ijwi rya amerika mu burundi ku bw'uwuserukira oricom gabriel rufyiri avuga ko mu madosiye makuru makuru yakoreweho ubushakashatsi habonekamwo ayo kurya ibiturire gusesagura amatungo ya leta no kunyuruza amatungo y'igihugu ku vyerekeye inyuruzwa ry'aya mafaranga arenga imiliyaridi amajana ane z'amarundi ni uvuga uruhare bw'umwe n'amazina y'abavugwamwo muri iryo nyuruzwa n'isesagurwa ryayo kuko byose biri muri raporo twakoze gusa sinshimye kuvuga izina rimwe ngo ndeke irindi kuko koba ari akarenganyo gusa barazwi gusa ico mutegerezwa kumenya abavugwa muri iryo nyuruzwa ry'amatungo ya leta harimo abakozi ba leta bakuru bakuru bakuru bifatanije n'abadandaza b'abarundi hamwe n'abanyamahanga bakunze gutsindira amasoko leta itegerezwa kuduha inyishu umuco muri ibyo bibazo byose dufise kuko itunga ridasiguritse ari icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu twarumvise ko ari ishirahamwe ry'abarusiya ryahawe isoko ariko nta muco urimwo umukuru wa orikome yagarutse kandi ku gifungu kiri mu itangwa ry'isoko yo gucukura ubutare bwa nikere y'umusongati aho avuga ko ibibanziriza icukurwa ry'ubutare atana kimwe kirakorwa nko gushiraho ibarabara ry'indarayi ishirahamwe rihingura ubutare ndetse n'umuyaga nkuba avuga ko udakwiye leta itegerezwa kuduha inyishu umuco kuri ibyo bibazo byose dufise kuko itunga ridasiguritse ari icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu twarumvise ko ari ishirahamwe ry'abarusiya ryahawe isoko ariko nta muco urimwo ijwi rya amerika ryagerageje kurondera inzego zitandukanye mu burundi ngo zigire ico zishikiriza kuri iyi raporo yashizwe hanze n'ishirahamwe oricom ntibabasha kuboneka gusa ishirahamwe oricom risaba ko inzego zijejwe kugenzura ibikorwa bya leta mu burundi ko zokora amatohoza akwiye kuri aya mafaranga aboneka ko yanyurujwe aha ikaba yavuzemo ubugenzuzi bukuru bwa leta abashingamateka sentare nkuru ishinzwe kubahiriza amatungo ya leta ibiro by'umuhuza w'abarundi n'ubutungane muri rusange iyi raporo kandi yagejejwe ku bamenyesha amakuru inashirwa hanze kuri uyu munsi yerekanye ko mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu harimo ayataboneka yazova angana na miliyoni amajana atanu z'amadolari ya Amerika Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali igitigiri kinini c'impunzi zituruka muri kongo zihunga imishamirano hagati ya leta n'abagwanyi ba M23 ntibashaka kuja mu nkambi z'impunzi bavuga ko bashaka kurindirira ku mupaka kugira ngo umutekano ugarutse basubire iwabo ariko n'igitigiri cy'abatanguye kwemera kuja mu nkambi naco kibandanya kwiyongera umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi yishikiye mu nkambi ya nyakabande araba uko vyifashe
aha ndi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya nyakabande ahakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri repubulika ya demokarasi ya kongo va urwo rusaku mwumva rw'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo ariko bamwe bavuga ko batarabona amasahani ubwo rero akaba baza gutegereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo n'ibyo mbona babagaburira ndabona benshi ni urubyiruko abagore bahetse abana hamwe n'abana batoya cyane bo benshi mbona ahangaha nta bagabo benshi bakuze barimo wowe kuhagaraye kutari ku murongo gufata ibiryo nk'abandi hejuru ko nta masahani ngo mfite amasahani yo kuriraho yo kuriraho byagenze bite none ko twaje ko batari batwakiza amasahani ntabona twe turo twajemo ntabaduhe isahani none urarya bigenze gute ndamanza natira kuri mugenzi wanjye wo bahaye ubwo ni ugutegereza akarangiza kurya
impunzi nyinshi ntizishaka kuza hano kubera gutinya kwimurirwa mu zindi nkambi za kure nubwo ari icyifuzo cy'abayobozi ba uganda ko zava mu mujyi muto wa bunagana udafite ibikoresho by'isuku ku mubare munini nk'uyu aba ni bamwe mu bemeye kwimurirwa aha nyakabande mbere y'uko tuza ino muri taranziti ni uko twahisemo kujya mu nkambi kuko batubwiye ngo niba tutajya mu nkambi dutahe kuko mu kongo hameze neza gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari mu ntuze mu gisiziriye ubwo rero tureba ko gutaha dukomeze kimwe mu kambi ni ubwa mbere uhunze ni ubwa mbere ufite imyaka ingahe ufite imyaka makumyabiri n'itanu kuba ugiye mu kambi uramva bitagiye kukubangamira tubiri bumbangamire kuko buri hantu hose umuntu ahashakira ubuzima agatuza agakora akaniteza imbere n'abana bose aho kugira umuntu apfe wabukora uko ushoboye ugatabara ubuzima bwawe hanyuma byazamera neza ugakomeza ubuzima nanze nahunze sasa mu rugo ntihari iwacu cyanzu niho inyeshyamba zose zituruka mu kirunga ziri gushyikira iwacu niho ibirindiro byabo biri indege bayimanuye ndaho ngeze hariya bunagana ndara ijoro rimwe ubwo hano mbarayeho amajoro abiri wabonye indege iri kumanuka indege bayirashe ndi kureba bande bayirashe nimba ari muventura nimba ari guverinoma nze nabonye iguye nk'ukundi uri kuragura umusozi gwa gisorora mbona iguye ntanamenya bayigwishije hasi nayibonye ijisho ku rindi yakaga umuriro nje guhitamo kujya mu nkambi ni hejuru y'ibyo nabonye nyamara benshi muri izi mpunzi ni abadashaka inkambi bamwe batubwiye ko barushe ihunga n'ihunguka ridashira
ntabwo aribwo bwa mbere maze guhungaho nk'inshuro nk'ine mpunga mpunguka njya uganda nsubira muri kongo mpunga mba muri uganda nsubira muri kongo cyane ndarushe cyane ndatesetse cyane kugeza igihe cyo numva ko ubu buzima bwo turimo buratiyobeye cyane none wumva ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bihagarare twasaba ko umutekano n'ibihugu byo hanze byadufasha ko umutekano muzima
aha i nyakabande hari ibikorwa binyuranye birimo gukingira abana b'impunzi indwara zitandukanye gukora ibipimo by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku bahagera bose n'ibindi bikorwa by'ubuzima nk'uko aya matangazo yatambukiraga ku ndangururamajwi abisobanura wewe ulipata chanjo Kongo hapa ni Uganda ya Kongo ni ya Kongo ya Uganda ni ya Uganda ni sawa hiyo vakseni ya miaka ngapi ni ya watoto wa miaka kumi na tano kushuka chini na wamama kuanzia kwa miaka makumi nne na tano kushuka chini navuganye n'umuhuzabikorwa w'umuryango wita ku mpunzi hcr muri aka karere philippe crepi ambwira bimwe mu bintu by'ingenzi barimo gukorera izi mpunzi ati turimo gukora ibishoboka byose dufatanyije na leta ya uganda hamwe n'abandi baterankunga kubaha ibyo kurya imiti ibikoresho byo mu nzu n'ibyo kuryamamo ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye na nadia taha yadufashije kuyegeranya kuri mikoro mwari muri kumwe na Oriane